raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بق ربين أيان عيد الأدحات إسنجه ورّا برنا كم برهدو ربين نهاقود كان نجيفة جرت الراديو نور الهدى كان قويا كمسا سنف لها تجرتودا qophii har'aa keessatti murtii dhadhacha jaalalaa kan nuuf qopheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadooti turtiin keessan wajjin haa ta'u.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti dhufee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيفة تلفزيون نور الهدى نور الهدى gama sagantaa keenya sagantaa riqichaa sunnaadha dabarraa waan jedhu duuba saahiba kiyya tokkotu jira inni baha afrikaa jira ka gaafatu kun jechuudha saahiba kiyya tokko jira ka gartee biyya arabaa kana keessa jiru intala takkaa wal fuudhuu barbaade intala wal haasawee intalli gartee isaan duratti illee biyyatti seerumtee ilmoo gartee qabdi intala tanaan duuba wal ta'ee osuma wal haasawutti jiru inni yeroon jala achi dheeratte. intalli gartee duuba gartee lafarra harkiste duuba innis eeggachuu hin danda'u je'ee waan tureef jecha tabiraa fuudheeyya xayyib isin daftee waan inni irra barbaade san heeruma san daftee waan karaa seenuu fi dhabdeef jecha inni illeen dafee tabiraa fuudheeyya xayyib waan jetteen duuba jaarsasii kaa duraa saniini. itti dawwaltee na hiikii an heeruman barbaadaa jette. Tanumaaf tana jidduu gurbaan isin dubbifatte ka wal dubbisan ka biyya Arabaa kunis intal biroo duruu qacam godhe duruu fuudhe jechuudha. Isiin amma jaarsa duraatirraa illee gartee ofii guudhabatoota taaffii gootu kan dubbifatte kunis jala dabre jaarsi duraa kun ammoo hiikkaatite gadhiisu jechuudha. Tunis bala duuba fuudhe waliin jiraan warri akkanaa kun hedduu rakkisan duuba waliin jiraatanii jireenya hin bareechan wal qabaniituma inumaa gartee mallaqa hanganaa ofitti malee gas hin dhiisu ja'an osoo maharii duraan kenneef maharii san gaafatee silaa yoo isin na hiika jetteen maharii deebistee hiikaa gaafachuun karaa qaceela maharii jechuudha maal irra barbaadu eegalan zamana kana gartee dhiirtoleen. namni muslimaa silaa islaaminaadhaan oolee buluu qaba. Horii haraami namni garaa ofii seensise. Akka nama ibidda nyaateeti bar beeyni malee. Akka nama ibidda nyaateeti. Namni horii yatiimaa nyaate. Akka nama ibidda nyaateeti beeku. Akka nama ibidda nyaateeti. Innama yaakuluuna fi buxuunii minaara. Horii yatiimaa maali? Haqa namaati jechuudha. Horii abbaa ta'etu haa ta'u izni isaatiin malitti haqa isaati haqa namaati haqa namaa namni nyaate kan nama akala naaraa. akkana ibidda nyaateeti. Horii gartee haqan ta'iniif tokko naa kafaltu malee kuma hangasii naa kafaltu malee ansin hiikuu jedhan. Mee maaltu hiikaa fi gabbara kophaadhaa gabbara. Karaan beekamneen jechuun ilmi namaa kun akka ta'e ol gabruunfatu mee ilaala. Karaan beekamneen gabbara kophaadhaaf na gabbarii jedhaan jechuun intalaan. Duuba intalli tuni jaarsi duraallee isin hiikne hiikuu dide jechuudha. yoo gartee ani hin heerumin na arguuf teessatti itti dhaaddatte ati na hiikuu dhabdus ni heeruma jechuu isiiti homaan an darartu tayyib duuba gartee gurbaa biroo wal qabatte intalli tuni wajjii turte yeroo hanga tokko jechuudha tanumaaf tana jidduu poolisni fuudhee gara biyyatti darbe eegan agartee yeroo biyya darbamtu achirraa dawwalattee jechuudha gurbaa agartee taraa duraa wal jaalatanii san ka biyya araba jiru sanitti dawwalatte waan jetteen sabee ka afrikaa jiru san biyya san deemee dalagachuu fedha isatti naa dawwalee jetteen itti dawwaleefi mucayyoo akkana dhufuuf deema hojii barbaaddi hojii barbaadiif jee ni deemte biyya san ni seentee hojii barbaadee fi ni dalagattee tanaaftaa jidduu gurbuma kanaanuu hoo jaalalli walitti oolite yeroo garii gartee jaalalli tungaa karaan laallattu jedhanii bara. gara kanaan cabsitee si dhuftiin hin beekamu. Nama ati na jaalatti jettee matuma keessa yaasintu siif gaggabeetu jira. Nama isiin na jaalata jettee matuma keessa yaasintu gaggabeetu jira. Hawaan jaalattu seetu ka isiin jaalanne jira. Akkasuma innis hawaan isii jaalattu seewu ka isiin hin jaalanne. Duuba gartee gurbaan kun jaartii qaba ilmoo qaba. San waliin ni jaalatte jechuudha waan jetteen akka ati warra qabdu sin beeka an garuu kophaa kiyyatiin dalagadhaan hin dalagadha sin daraaruu ka jettuun mala bareedaan bifa bareedaadhaan karaa laafaadhaan itti dhiyaattee jechuu laaffiste akkuma goote gootee janajjantee ama tokko booda kararra na buufatte jaabar kararra na buufatte ni amaneef hayyee jeen duraan ofirraa dhorgaa ture lakkee anjaartii qaba ilmaan hin qaba fuudha kanallee beeksisuu hin qabu lakkee hin danda'u namatti illee hin himu. waan akkanaa kana garteen dubbadhu osoma inni ofirraa jiruun harka kennachiiste jechuudha eega harka kennachiifte boodallee dubbiin sun ajaa'ibatu ba'a osoma inni didoo harka kennachiifte ba'a waan jedhan duuba idhaa kasura almisaasu qallal ixsaasu yoo tuttuqaan heddummaate maaltu na tuqaa jiraa jechuma sanuu namni wallaala jaan yoo kaawwanni takka wallaalti. إذا كثر المساس قل الإحساس hooyisaa yookaan gartee qirqirsaa jennu yoo taraa duraa qirqirsuu mi harkumaa yoo itti achi hiixatan ka utaalu taate namni tokko suutumaan harka fuudhanii yoo irra kaayan numa usa suutumaan bikka san ammallee akkana goote irra oofte harka shushukkuumte ima usa akkasumaan booda. maaltu na qabatee sawaatu na tuqee akka waan wallaalu jechuu booda tuttuqaan heddumeessite qirqirsaa sanuu hoo bikkaa balleessiti jechuudha. Dubbiin heddummaatti akkam gootiree na fuudhii na fuudhii heddummaatti deemtee deemtee guyyuu parsantii wayii keessa seentee seentee seentee seentee dhibbarraa tokko dhibbarraa lama akkasuma deemtee dhibbanuu itti seentee jechuudha. Xayyib guututti fudhattee ofi garagalfatte duuba. jaartiin tiyya ofiin fannisaa jettee yoo ati fuute jaartiin sun fannifte mubadhiistee illee dubbanneenni dho'ise fakkaata duuba waan naan jette warra kiyya nama itti ergadhu naan jennaan an didee maaliif jennaan beeksisuun barbaadu jechuudha an jaartii ta duraatiifuu waan narra barbaadamuun goonee jedhu. waan adda addaa gartee mana haa ta'u qallaba haa ta'u uffata haa ta'u matee haa ta'u waan hir'inatti in ilaalee jira waan san hin guunneefi jechuu isaati kanaafuu ta biroo fuudhuun naaf haqaa miti jechuu isaati tayyib osuma akkana jedhu garuu itti seene waan jetteen isinis qaadii tokko kadhoysaadhaan qaadii tokko hojiirraa hiikamee jira isatu gartee ni kan nama godhaa. namu isa bira godhata baloo itti hayaanu jetteen qaadiin dho'isaa kunis qaadiin kunis qaaduma ajaa'ibaati duuba kuni qaadiin ka hojiirra ari'ame ka ammallee hojiin sun hojiitiyya jedhee kuni gartee malaan jiraataa ka faxara karaa haraamiitiin barbaadatu jechuudha وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دارومان هوري خيسان والجد تم فطرنا يا ربين خرادراتي نياتي يجو قادم من إسالة لمت مالك أفجت إني murtii biyyi irra kaayatte duraan irraa kuffiste karaa lafa jalaatiin oofa jechuudha. Nikeenyi akkasii duraan ijaramu hin jiru hin jiru hin jiru hin jiru jechuudha. Bal qaadima qajeelaa qaadima sirrii sanuu osoo tahe osoo gartee warri isiidhaa jiru nikaa godhachuun dhima hin danda'amne hin jiru nikeenyi gartee numa dubbatama malee nikaa hidhamu miti osoo warri nikaa isii godhu jiru duuba. qaadiin guyyaan inni gad dhufee nikaa godhuu danda'u gaafa kame. Faayidaa tashaa jaruu fasultaanuu waliyyu mallaa waliyya laha. nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkas jedhe yeroo walitti falaman warroonni gartee ana intala ana kenna ana kenna ana kenna intala abbaan qabne fakkeenyaaf obboleeyyan hedduun irra wal qabde tokko fakkeenyaaf nama riyaala kenna jedha tokko warra doolaara kenna jedha tokko warra wahaakaza warra birrii yookaan warra shilingii kenna jedha kun gurbaa sana kennuu qaba namuu gartee saabe isaa wallabanimi intalli sana keessatti lafatti hafteemi maaltu barbaachisa duuba qaadiin islaamaa fuudhee intala tana jidduu jaraatti fuudhee nama tolu ka isiidhaaf tolu laalee itti kennuu danda'a gaaf kana ni kaa godhuu danda'a jechuudha qaadiin gaaf kana dhufa malee akkanumatti ol ka'ee dubra namaa ta nama jala jirtu qaadiin nikaa godhuu hin danda'u duuba intalli tun mala baasteefi waa'ee nikaa keessatti illee akkuma goote goote karaa buufattee jirti inni jaluma deema ilaala dubbitan jaluma deema ofiinuma falmata falmatuun dhiisu keessuma buufti ammoo kuni haala hedduu dhiirtoleedhaati falmatuun dhiisu osuma falmatu isin maal laaftuun tun akkuma goote goote qala'u keessa goote duuba akkuma goote goote jechuudha. kun haala irreedduu dhiirtoleedhaati. Kanaaf nabii keenya alayhi salaatu wassalaam wanni akka dubartiidhaa ta dhiira hinjifattu hin jirtu kanaaf jedhe aghlab eenyuun lizii lubbin nama aqlii qabu hunda lafarra gangalchitiyya عجب العجاب ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا أغلب لذي لب من كنا نما أكليك أبو جبا ديرا ديرا جدمتي قرتي على سودة تمتون دا غنغلشتي تلفر أوفتو akka dubartiin jirtu hin agarree jeeni nama kakeessanii kan nama aqlii qabu gangalchitee lafarra ooftu jeeni bar nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam aghlaba jechuun maal jechuun funyoo funyaanii dhawattee karaa feetee geeffatu dandeesse jechuudha baruu fi nima iyyatanuu ish nima ja'a bara yoo fedhe nima arrabsas jazbaa ja'a yoo fedhe maal beeyti wallaaltuu jedhaa yoo fedhe osoma akkas je'uu haaduma isiidhaa keeysaa mooraa isii keeysaa dallawa isii keeysaa mar'ata jechuudha gara kamii fiddee shiboo itti haxirte dallawa ni keeysaa ba'uu hin dandeenye tayyib waan jedhan jawween laaftuun tuni jawween qaamni isii laafa laaftuu taateetuma laafinuma san waliin ammoo ciniinna badan nama gadhiiste jechuudha kanaafuu laafintiin sindagin namni tokko laafa yoo jedhame laafintiin isaa sindagin dhukkee xiqqaasa. dubartii milaaftu mucaan akkasii laafa namtichi akkasii jaarsi akkasii laafa jettee laafinti namaati hin dagamin hallayyaa si naqan taati keessaan baane jawweenuu laafteetuma dhuftee dhukkee nama kaaste tayyib laafteetuma dhuftee dhukkee namatti kaasti jawweenu duuba garuu gurbaan kun ufumarraa dhiiba akkuma nyaata tokko gartee kanamaan taane. dirqii maan qaanfimaan nyaatanii tokko booda ammoo haqqisan nyaanni yeroo namaan ta'in yoo dirqii maan ufitti gadi dhiibde booda haqqisuu keettu mala tayyib duuba qaadiin kun maal balleeyse qaadummaa nama biroo haqa nama biroo balleeyse ammas ولا يؤمر الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه حديث إمام الترمذي وديس كيست عقبة بن عمرو الرّ gurbaan tokko imaamummaa nama tokko akka dhaqeen fudhanne bakka inni ittiin kabajamu kabajaa isaatiillee akkan irra hin teenye je gurbaan imaama hin godhamu mootummaa gurbaadhaa keessatti kabajaa isaatirrallee hin taa'u mana isaa keessatti je maalaan kana imaamummaa namni tokko qabu dhayxeetti keessa seeniin yoo inni sii kenne malee istoowu hin jeen dhayxee inni sii kennuu qaba dura algaa isaa siree isaa irra ol baatee hin taa'in yoo inni sii kenne malee. akkanumatti ol kaatees ta'u akkanuma dhayxee mana namaa algaa namarra ol baatee hin ciisin haraami hayyama isaatiin maletti yoo inni ol bahee ciisiin jedhe taa'e yookaan hin jedhe gaafsan teessa yookaan ciista. Qaadummaan qabne nama gartee qabu jalaa hate hanni akkanaa hanna maasii hate hanna fuulduree rabbitti isa gaafachiisu jechuudha. Adiin kun kan godhu hin qabu jennaa ni keenya inni godhe sirriidhaa miti jennaa warri kun dogongoraa waliin jiraatan jechuudha. Wamaa zaalika namni kun waan jedhe gaa intaloon tun akkaan na jaalatti ammoo na yaachisee jira haalli isiidhaa jira maa yaachisa. Waliin jireenya guutuutti fufuun feene inni duuba. Waan jedhe biyya galte osuma akkas jirru gara biyyaa galte waan jedheen jee duuba yeroo inni dhumaa yeroo ofirraan fitinii nama biroo laalladhu laali gaamee ammaa. Dirqiin dhiibdee ofii seensistee qalbii isaa ammoo hedduu gadi hin seenne haratti ofirraa hambisee jechuun xiqqoo waliin deeme haalaan irra dallantee jedhe dhugaa isiiti gaa qeebalee maa haratti gata durwammaa qeebaluun dhabiin haalaan dallantee isin gartee wani narraa feetu warri kiyya warra isii dhaqee dubbise amriin kun gartee ol mul'ate aduudin keenya dirree ba'ee jechuu isaati wal fuudhuun keenya beekame kana narraa feeti jedhe inni ammoo tanan fedhu gabaabdutti inni ofirraa dhiisuu barbaade jennaan yeroo ofirraa fitin jedheen haisiin biraa siitu eeggate akkas jeen yeroo bira jirtutti ulfaatti fakkaatti yeroo isiin mana galte zaman ofirraan kun jeen bar tayyib duraanuu karaa malee walitti dhufan jennaan addama kun isaanii dirqama ta'a yeroo ofirraan fitiniin isaa gama kanaan sirri garuu silaa taraa duraa wajji dogongoruun qabu jennaan. wanni isii yaachisu diiniin isii yaachisu duniyaa qofatu isii yaachisa ammoonuma salaattillee dhaaja akkam godha ja akka itti gootuun jirtu jaartiteetii miti karaa maleedhaan fuute qaadii hannaatiin fuute gadhiisii siin jenna jaarti jettee wajjin jiraatiin siin jenna ni keenya kun sirri miteechuus dhaga'ee jira jee dhageessi akkuma dhageessanitti akkasuma jabeeffadhu wama san irratti gaccimsiin jenna doongorri kun dhiira kana qofaafi miti ati gaafataan baga gaafatte. uf bichaa murtii kanan baranne namoonni si fakkaatu hedduu kadhokatee waan kana keessa oolee bula kani kaadho isaadha ka warri hin beeyne warri isii kophatti gartee achi garagalee tokko waan jedhe sheeka meeqaan ni ka'e dhadhe beeytaa naan jedhe gaaf tokko dhufe soodaa lama qofaa ni dhadhe fardi kanaan jedhe milaal warra soodaa lama qofaa ni ka'e dhatu jira jechuudha kookaakollaa laslaasaa yookaan lallaafa kabiirri ganda keessaa. kadiin hin badadne qaadiin hojiirra ari'ame akkuma amma dubbanne dabarsine san jechuudha ganda keessa deemee gartee fatara xiqqashaa tokko barbaadatuuf anaan nikaa isin godhe jee soodaa gartee soodaa lamaan hidhadhe jee abar soodaa lama hodhu gegee jechuu bar tanaan shari'aa gurgurate diinan gurgurinaa warri waa beeku qabrii jawwaj jiraa bor kasi eegu akka bani israa'el. beektolee banii israa'el ta'uun hin barbaachisu. ويقولون سيغفر لنا ربي نور إيسا مالي جاءن ربي نور إيسا جانبر إرنو دبر تنقبو قبو فراتني أكز جان قالوا وإن يأتي معرض مثله يأخذوه برمت اللي قرتي واني فترى إرى أرقى النجاني هذا انتك يوتي رفته شريعة مليسانيتما ججلسانيتما gubboo isaan fudhatanii akka arga murtii godhan waan fedhan dalagan jechuudha. Irraa gaafatama gabrichi waan afaan isaa dubbatirra waan qaamni isaa dalagirra. Inna samaca wal basara wal fu'aada kullu laayika kaana canuu mas'uula. Ijaa fi gurri onneen ni gaafatama. Waan qaamni kee dalagirra ni gaafatamta jechuudha gabaabdutti. Deebisaan gaafataa kana kana fakkaata. Gaafii. inni gaafate keessatti bifa barruudhaatiin waan dhiyaateef barruu kana keessa dogongoratu argamee jira dogongorri isaa ka argame ammoo asuma keessatti sirreeffameef deebisaa kiyya kana keessatti asuma keessatti dogongorri isaa ka gara barruudhaatiin gama gaazexanyoota keenyatti dhufe bakkuma tanaan asumaan sirreessineef. Gaafii lammataa gaafii dhaddacha jaalalaatirraa obboleettiin teenya waan jettu. jiruu gartee ijaaradhe kanatti gammachuu qabaa jette bultiin qabaa gammachuun itti qaba jiru tiyya jaarsa kee nama gaariidha nama nama araarsu nama gartee toltuu nama dalagu nama gartee jaalalamaati isaa wajjin illee qabu anaaf ilmaan keessi ni jaalanna nama alattis tolu kamanattis tolu jechuu isiiti alattis gabbu akka dhiira nama wallolee araarsa rakkataa gargaara ol deebi'us maatii isaa hin rakkisu maasha allah waan jennuun duba baleetteenya tanaan dura ilmi namaa naaqis hir'u walkamaalu lillaahi azza wajalla guutumminni ka rabbiiti gara hundaan irraa guutuu argachuu hin dandeessu asiin guutamtu asiin irratti asiin guutamtu asiin irratti akkuma ummanni keenya jiru duniyaan sagalii ati dhiira duniyaa waliin jiraatu jirta maleekaa hojii jiraatu hin jirtu laabudda hir'inniin dhabamu akkasuma intala duniyaa wajji jiraatte ati haga feete yoo toltee bakka ittiin hir'atte ni qabdi garuu laa yafrak mu'minu mu'minatan إن كره منها خلقا رضي منها آخر namni mu'mina intala mu'minaa kan jibbine yoo haala tokko irraa jibbe tokko irraa jaalataa jedhe wanni ilaalamu mu'minummaa jaarsi kee mu'mina eega ta'e muslim nama ibaadaa rabbii godhu yoo ta'e haala tokko yoo irraa jibbitillee tokko irraa jaalatta eega ibaadaa qabaate haalli biroo tokko badus tokko irraa jaalatta muslimummaa san jabeeffadhu waan naan san jechuudha xayyib rakkoon jaarsi kiyya qabu ilkaanii rigatu jette obboleettiin teenya tun itti muu sodaatte. silaa sodaachuun qabdu sodaachuun qabdu sodaachuun qabdu rakkina jaarsii isiidhaa qabu yoo isiin ittiin himin eenyutti hima haadha abbaan kan jirre ta'an obboleeyyan kan jirre ta'an yookaan jiraatanii waan kana kan hubanne ta'an namni silaa waa namatti himu gurbaa kiyya akkas godhadhu kajoo haadha abbaadha sanitti aansee jaartiin waa hunda waan gartee jaarsa wajjin jireenya oofataniif jecha qaanfatuun qabdu afaan foolee si dhaawaa. qulqulleeffannaa waan akkana akkanaa godhii yoo jetteen barbaachisa. Warroonni gartee afaan isaanii ajaawan gariin isaanii uf hin beekan rakkoon tana. Afaan keenya ni ajaawaa hin beekan irra uf hin beekan jechuun waan birootti irra arga malee isaan uf hin argan. Gariin isaanii yookaan irra hedduun isaanii. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Yeroo hunda qulqulleeffannaatu barbaachisa. Yeroo saahibban keetiif wal quunnamtu. Nabiin keenya yeroo mana seenu bar jalqaba siwaa kaan eegala ajabul jaab laal yeroo mana seenu jalqabaa siwaa kaan eegala jechuun dhungoo jaartii yoo dhuftes afaan qulqullii akka ta'e eegu jechuudha bar yeroo gartee wudu'aa maaliif karaa godhame siwaakni akka yeroo wal bira dhaabbatanii salaatan namni muslimaa wal hin rakkisneef akka waliin rakkisneef jechuu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe man akala min haadhihi ashajara فلا يأتي المسجد ولا يقربه أكا مسجد يعني نمني شنكرتي قلبي وان أجاو نيات بارو يوكا الهنجلتي أكا مسجد يعني ماليف نمني مسلمة وان فوليك أبو فيتو وان دبتته وان دقتته وان نياتته feetu gartee si'ii hurqee danfee bobaan si'a jooytu tahe si'ii ajooytu muslima dhayxee moggaan dhaabbatin jechuudha. Afaan si'a jaawee, harki si'a jaawee, mataan si'a jaawee, dhukkuma si'a jooytu isaa ajooytu nama muslimaa ittiin dhiyaatin. Mana rabbii adhaanaan itti nama yaamu rabbiin karaa godhe sanirraa si hambisee bara sababa ajaa afaaniitiif mana rabbii. bikka salaata jam'aadhaa ka shari'aan itti nama yaamte sanumarraa fiisin jette shari'aan bikka sawaaba dachaa itti argattu yoo kophaa kee salaattirra achitti salaata gartee jam'aa san keessatti dachaa rabbiin kasii godhu dachaa waan itti kophaa salaattu sanirraaf darajaa sanirraa si hambise jechuudha sababa maaliitiif sababa gartee kabajaa obboleeyyaniitiif sababa gartee nama muslimaa kabajuutiif jechuudha akkatti rabbiin keenya muslimtoota jaalatu. akkatti kabaju akkatti isaan rakkisuu jibbumee ilaala jaartiitiin rakkisin ijoollottiin dhungoon rakkisin si afaan ajaa jaartiitiin dhungoon irra hin iraarsin si afaan ajaa walgeettii keessa deemteen taa'in si afaan ajaa afaan kee to'adhu akka uffata kee to'attutti jaaketta kee sagaraatti goote udaawaa xiqqoo tokko jettee kuttee irra keessee walgeettii keessa ni teessaa hin teessu waa hakadaa akkasuma afaan keetillee jechuudha miila kee sagaraan oguusitu ixee dhiixeeti. bikka dhaytu dhayta afaan keetillee akkasuma ta'uu barbaachisa. Warroonni cibbiidha yookaan ogeeyyiin qaamaa miidhaa gartee afaan lulluuqatuu dhabuun rigatuu dhabuun qabu yeroo irraa haasawan waa hedduu gartee irra lafa kaayan. Duuba amraadun tusiibu bisabii cadmi tanziifi asnaan sababa ilkee qulqulleeffachuu dhabuutiin. dhukkuba akkamii fa'atu nama tuqa dhukkuba sukkaaraa fa'atu nama tuqaa jedhan sukkaarri ganamaan ijoollee xiqqashoo qabu kun sababa afaan qulqulleeffatu dhaburraa ka argamuu jiraasin jedhan ijoollee xiqqashoo ganamaan ka sukkaara itti himantu jira waan argite afaan guurratteen qulqulleeffattuu dhukkubni gartee jarmiin bakteeriyaa irraamoon walhortee rakkoo bira garagaltee jechuudha assaktatu dimaagiyyaa fa'atu irraa argamaa jedhan sammuun callisu dhiin ol keessa deemuu dhabe bakteeriyaan xurii irraa immoo karaa hiite sammuu namaa callisuun malaa jira. Ayirileetu bakkira. Daya yookaan waan jabaate. Intalli takka hoo garaa qabaatte ilmoo isiit irratti rakkoo fide ilmeen sun ilmoon sun du'uutu malaa jedhan waan afaan hin qulqulleeffanneef jecha bakteeriyaan afaan isii kanarra dabree gama rimaa isiidha dhaqee isi zangalaafatu jechuudha ilmoo san amradu lissa dhukkuba akkasuma gartee irgoodha dhukkubni irgoo ka irgaa irra argamutu malaa jedhan وهكذا البقع بطلني الكان كي ترتفو الكان كي بريد أديتين كوبلي تخانا خايتي يو غرتي سيقتو بريدو خانا yoo atiidii ol qabdu nama kasalli afaan keessa jiru yoo fakkaatte dubbi bareedduudha si'ii seeqattirraan si'i afaan kee wali qabdee deemte turre hooyye jechuudha silaa seequwaa bareechitimi ilkaan kee bottollaawee gurraachate kanarraa si tiisa jechuudha. Annafa sulkariyee hafuurri badaan kun illee sanirraa argama ilkaan rigatuudha burra hafuurri badaan jechuudha. Amraadul qalbi dhukkuba onneefatu irraa argama jaal duuba wacalaa kulli wanni nabiin keenyatti nu qaceelchee. fawal jamiil wanni nabiyyiin keenya nuu dhaabe waan gartee nuu tolutti nu qaceelche waan ajabaati bar nabiin keenya silaa waajiba godhuu yaade ati nyaachuu waajiba beeke beela nu fajeessuun sirratti dhoowwa rigatuu silaa waajiba godhuu yaade yeroo kam yeroo salaatanumta yeroo waddaatanumta yeroo salaatan wajjiin akka deemu jechuu bar salaata wajjiin garuu namatu hin dandeenye cufa salaataa waliin siwaa ka argachuun hin danda'amu jechuufi dhiise malee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam cufa salaataa waliin hin danda'amuuf dhiise malee wanni waajibinnaa isatti nabii yaaddee kun maali waan fayyaan keenya keessa jiru waan nageenyi keenya keessa jiru fayyaan mataa keenyaa fayyaan ilmaan keenyaa kabajaan nageenyi ollaa keenya nageenyi saahiba wajjin haasoyinu qalbiin akka waliin jibbine namni walitti ajaa'ee funyaa walirraa qabate osoo walitti haasa'u rakko kana fakkaataa sagantaan keenya har'aa asumatti wallee bulla jenna nagatti nu oola warra ooltanis nagaa nu bula warra bultanis jazaakumullah khayra assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu maca assalaa min alliqaa
maasha allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa jaalatu ammas beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu dhaamsa tanaan hundaa warra irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milki duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما